they say deji of akure was so sad like this period eh e get as e do am for body yes because at the end of the day now him really approve say okay queen nomi no wahala Don't give you approval oh. be like say kabiyesi don dey trustworthy again make we give him this chance again make we try again yes e follow for people wey encourage queen nomi say as kabiyesi don already come back Contact say he want make una make peace That was before olojo festival say he want make to really make peace say make to just settle the matter no need for her to dey carry face They say um, deji of akure follow for people wey advise queen nomi wey make queen nomi still accept say no wahala make e move back to kabiyesi before kabiyesi do wetin he do for olojo festival if you remember sef deji of akure himself carry gift come for kabiyesi for the olojo festival yes now he carry gift come to come support kabiyesi after all these things, now He can't dey see another thing he is not even happy at all yes he's not happy welcome back again to my youtube channel my wonderful people hope say una all right too. Oh. if not the first time you dey hear us for this place or you dey join us for this area would they say welcome you see this place wey you still so now here now would they drop all the hot hot gist about things so they suffer inside the palace of ife as e dey hot na so we dey carry am come outside straight up we no even dey waste time make we no come dey dull anybody yes so we go carry am come give una for una domot make una take dey hear as e take dey sup for inside the palace of ife so make you no forget to subscribe to the channel turn on the bell notification so you get notified as soon as there is a new upload yes o. So, cos na that one na be sure bank and once i drop pam you go hear pam na so e dey happen straight up and to my old subscribers i say thank you i appreciate you god bless you my people i say no be small thing dey happen no no be small matter dey say queen nomi don run go meet deji of akure o oh, yes o oh, queen nomi don go meet deji of akure yes queen naomi dey in pens. The kind tins wey she dey go through this period e no be like wetin normal person suppose dey go through wetin be her offence wey she go dey go through all these ones na be wetin she don dey ask she say she she don tire if you remember very well um, deji Afakure akure bin make queen nomi one offer like that. say make queen nomi and prince edinikawo come travel outside the country yes say make e carry prince edinikawo make dem travel out say na because of see finish wey kabiyesi don see her if he call am say she go go na why kabiyesi dey get mind dey treat her how e dey treat am because he know say after everything na to just to beg queen naomi say no vex o oh, sorry my love apologize and queen naomi go still forgive am na why he no dey fear na why he dey dey comfortable enough to do as he like say e no make sense so its better for dem to do it another way make she travel out of the country that way kabiyesi go miss am kabiyesi go understand say ah this woman wey i lose na really jewel o because e no go easy she no dey very close wey be say kabiyesi go call e go show up kabiyesi go just enter akure come see her all those kind things e go change but queen nomi no really agree to go that time and no be only that one people still advise say make queen nomi no really go because e no make sense people even come dey chook eye inside the matter whether they get anything together now queen naomi don tire at this point she say she need healing she need to heal and for her to heal she need to comot for this country small make she go heal make she go make dem give am better therapy make dem talk to her make she heal from all the pains wey she dey go through make she heal from everything wey kabiyesi don put her through make she for fit forget kabiyesi and move on with her life yes na be wetin queen naomi dey aim at now she don run come meet deji of akure dey cry o. Oh. This period they say queen nomi just dey cry up and down because even um, akure elders wey she gather the other time say make dem go carry her bride price back from kabiyesi hand say she no wan do again dey say na so she just dey cry too say she don tire she don go through a lot and she no fit talk everything wey she don see for inside this palace of ife say she no fit talk wetin her eyes don see say she no dey do again make dem go carry bride price come back and now she don go meet deji of akure too still the same thing now she say make say she don ready for that travel wey im papa wey be deji of akure promise am like i will always tell you deji of akure be like papa to queen nomi because na him be akure father yes just like only of ife be father to ile ife people. na so deji of akure be to um, akure uh, akure people. sorry so na why queen nomi don run to who be like father figure to her make e help am after all him and kabiyesi dey in good terms and like yes na recently they settled say make e help am at least make e help am make kabiyesi release her make she go back to make she travel out of the country make she for know wetin she dey do with herself because we hear say diplomatic um, passport wey she get say for her to travel to some kind country say kabiyesi gats sign am and they don dey find way make kabiyesi sign her passport they say they don call her kabiyesi kabiyesi go say na her secretary na him dey remind am say e go do am e go do am kabiyesi no even wan tell dem say e no go do am e just dey delay the matter e no wan make we know me travel at all at all e just dey delay the thing dey use style style dey keep her pending so queen nomi don run to deji of akure make e come put mouth for inside dis matter because di matter don big pass her yes she no know how she wan take do again she no know who else to run to na him be the only solution wey she get Now, na why she don run come meet am say make he help am say she no wan do again this marriage thing e don tire her she wan rest she want peace make dem let her go her own go even if kabiyesi never really to release am make he allow her travel to wherever she want yes make kabiyesi allow her permit the travel because e still dey na dem sign am when she dey married to kabiyesi so she no know when she even sign am from wetin we hear so queen nomina don tire she say make kabiyesi just sign make dem release her for dis one make she travel where she wan travel make she go get small peace of mind make she heal small changing of environment dey help person heal if you know you know That one na the simplest truth changing of environment go help you heal some kind healing na be wetin queen nomi dey try achieve for inside here she say make she change environment small go for small counseling make dem talk to her make she see whether she go understand how her life dey move she gets son to take care of and she need to be very very strong for prince teddy kawo yes know me everything wey she dey do now she dey try her best so that she go dey there for prince teddy kawo and in that aspect she need to be very strong yes kabiyesi don weaken everything wey dey her body she needs to be strong again na be why she dey need make dem release her May they allow her do her own things make she travel make she heal because until she heal before she go feel alright for inside all this matter they say she don already tell deji of akure say make he help am make kabiyesi sign the this thing or make kabiyesi still release her completely say she no wan do again yes say she don it for dat travel wey deji of akure bin dey offer her that time if e get another way wey dey fit do am make she travel witout kabiyesi consent or whatever say make e help am say na wetin she dey find am say she go go ah omo i tell una say e don deep the wound don deep you know when person don dey collect dey collect they don dey heap this wound on her they don dey cut cut cut cut cut cut she dey pre ten d like say she dey alright at a point e go too much on her god go help queen naomi o oh. no forget say all di story wey we dey carry come this area dey all alleged information as gathered from the internet i no dey stay di palace of ife i no dey stay ile ife na hear say as i hear am i say make i come gist una no forget to um, drop a comment make i know wetin you think about this matter and also please like our video subscribe to the channel thank you and god bless you